father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o go jíjí o try me make you see. i no go get am money money ego ego àpèkánugo. make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and give me good life. E last me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, oh. go. I think I know. Yes, my people, we salute everybody this morning. We thank Baba God as He don't give all of us opportunity to taste it today. Uh, my name now Adeomo Akao, and I greet everybody when they listen to us this hour of the day. The program where you listen to uh, inform me a business and lifestyle program with Olayemi and Co. Uh, and Co. and Olayemi they on the spaceship right now, and they go it's possible say the feed <laughs> join us uh, later. But anyhow, be I sit here with uh, the uh, Queen of the Airways. Uh, <laughs> uh, madam, you go greet our people this morning. My people are greeting now plenty, plenty. My name now Sandra Keko. And they welcome you to our business and lifestyle program. Inform me and. Uh, uh, as the matter day, we know say the country day tensed up with so many things. But that one go carry us before we even enter the country uh, challenges right now. I don't want to call the problem. We go look at the difference between political power and traditional power. Uh, political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power and power given by God? It's a birthright and is to be enforced by the people. Today, not too much talk, oh, but I won't beg on make we listen to the people and the royal fathers. All the kings, when we get for all our communities, all our towns and cities, I want make we ask ourselves this serious question: If we ignore this matter, where would then be the subject when you be king to? And if you try to keep away and say your king no matter as a people, where would that be? that palace when you suppose they call your own before you talk about government. Now, this morning, everybody make a ask yourself question. The present challenges when the country they go through politically, we they ignore, they look away, we they try to pretend say we know they see. But it could make we ask. If we allow this thing consume the country as a whole, consume our communities, finish our sisters and brothers, all in the name of politics, where you go go go take your next position in life so why not you just try and save your people for the first time do something good with your life let us do something good with our lives let's rule let's keep away from the angle of my religious brother or my religious sister so that make who they do evil we tell and say he do evil and who they do good we tell and say he do good and we go look at the people when they when sit down for seat when we suppose dey call the leaders wey no get the political way to be leaders really to do the needful because after you waka comot for here wetin you wan make people even remember you for you wan be king when when you waka comot People go say thank god the don finally go eperonero bet you wan be governor when if you comot for office <coughs> make people say thank god eperocladius don waka tiberius don go who you want make people dey even dey remember you say you be When they escort you reach that grave because we no go stay here forever after they don lead you to the grave their heels are turned back to you wetin you want make dem turn back to to remember who you be you go wan make they remember you for people When selling people out for a person when selling people out because of this on the ground say i want to be in that position forever e get anything call forever in position expiry date day. And they tell every governor every senator every president we dey constantly they talk am on dis platform 1461 days Now you get for every election wey you win na be your four years because out of your four years you get one leap year inside na make am to be one thousand four sixty one. if no leap year let's assume say you cancel leap year comot when e be three hundred and sixty six days you go discover say you get only sixty days so that your desperation na just to make sure say you take you muzzle people for just one thousand four hundred sixty one or four hundred sixty days ask yourself that day and the number of years when you don stay on earth you use this just just just few days by calculation anyway i i think i still have the number of hours and minutes wey you get but i no i no wan go there for how many months when you you just imagine forty eight months when you get for office Now a governor go sit down for 48 months e go dey owe 38 months salary e no pay workers ah, and you you get 48 months to stay in office every two two years you don spend 24 months abi not be so e be hmm. today i want to call on the indigenous kings and the indigenous people of nigeria you are the noah i say again na you that is the indigenous people of nigeria and the indigenous kings now na be the noah and nigeria is your ark take it nigeria is your ark take it if you don't wake up nobody will help you close your ship if you choose to let the ship stay when the flood come it will sink your ship and there will be no palace neither will there be a country called nigeria that you will call your own e go be shame for 60 countries to come and fight nigeria and take am over and then you will not be calling yourself i was once in nigeria but today i am a slave in my own country god forbid that i will never be and it, it can never be so in jesus name <laughs> nigeria indigenous people of nigeria today wake up and call yourself the noah pick your ark back so that when this flood that is coming finally showcase the evil ones will be the one that will go and when the ark finally dock you will come out and establish a new nigeria <clears throat> to the indigenous kings and indigenous people of nigeria don't let politics politics don't let political affiliations no let money immediate gratification take you away from the ark now thank you very much Hmm. my brother <laughs> as you dey talk just now only you dey ask question say eh as a political leader eh wetin you wan make dem remember you for e good o eh you know say dem dey talk am say eh good name na e better pass eh, wealth and eh, riches mm -hmm. because eh, person wey get good name you remember that king for bible that good book um, when the man come waka go the one wey come come wey dem dey call david he come dey ask whether he no get that man pikin no get anybody wey remain they come say one of him pikin just dey miserable dey somewhere no even dey waka wetin make am dey find that man pikin na the good wey the man do for am he go find the man pikin come He come give am portion from royal palace say na your papa suppose you take this one dey enjoy like me you understand na good name o oh. na him buy that man from misery. that that kind that kind favour. exactly i discover something you know say uh, the time wey this our present uh, uh, leader for before before e get story wey dey for inside newspaper for the paper wey dem dey call uh, national concord make e no be say na me come dey frame this story e dey for newspaper dem fit go check am dem see am say for that national concord for the year ninety eh, nineteen eighty-five dem come write am say buhari's government na the most inhuman government na paper na i e carry am that year and when paper talk am that year the paper come talk say the twenty month ten ure of the buhari administration has been described as inhuman which the country should not experience again me come dey ask myself the time wey this time wey this thing take happen when people come dey talk this talk for leader body say this kind thing dem no go see am again but the time wey dem come do another uh, election now wey dem wan come put president people first see this one say dem write am for paper say history put am down say see wetin dem first experience before and say dem say e no good make we experience am again but now the man come see come na the same experience na we come see the experience again e come be like say na even for higher dimension you no dey understand me. i dey get your message. eh say that time people cry things happen wey be say e no really go well so tey newspaper come carry am because na wetin people dey talk na paper dey write down you see am dem come talk say for the twenty months the the the government e dey human which means e no even get human see party, e no get people for mind when dem say human e mean say conscience no join the thing wey dem dey do uh <laughs> -huh. na so na you know say this uh, this uh, our broken english so mm, e dey mm, get so uh-huh. many uh, eh. uh, wetin dem call am. Uh, branch when you try to dey break the english uh-huh. e mean say no conscience no join wetin dem dey do so now now at present now as we dey so the people say that year say e no good make we eh, experience this kind thing again for this country but this man come still come back He say we change o oh. e come back e come say na change na he don change He dey come He wan bring change come meaning say no be the way wey inhuman goment wey dem first do for na that year of 1985 na e dem wan do na another one but when dem come dey come now for this present one so the change wey we come dey see e no change from the one wey e first do only say e come add join because inhuman na in conscience na in follow the one wey we dey experience now my brother so wetin former so you dey ask wetin you want me dey remember you for me dey remember now say when e first come see na human government dey talk so now now wey we dey so now if we come do finish come waka comot if we add the one of 1985 human government join this one wetin we go dey remember am for human in conscience. okay okay okay. Well, madam, thank you very much. Uh, my people, this now your very wonderful and popular program, Inform Me with Olayemi and Co., our business and lifestyle program on the platform of Inform Me, number one online radio station, uh, international online radio station this morning. And uh, make we not forget, say yesterday we start one topic when we they say uh, the protest and pending strike uh, the ASU actually, we get a lot of things where we discussed yesterday on that very matter. Um, yesterday was practically um, be like an interview between me and Madam Ikekwa. I was just asked, I was interviewing her all through yesterday. Yes, I have my reasons because we need to lay foundation with some of those questions so that we will now know how the discussion will actually go today. Um, now, when we look at the way the whole issue go, you could discover, say, the protests actually take place. But before we enter the way the matter be and some of the things when we don't take note of in the course of the discussion yesterday, I want to take this quote. <clears throat> the victim of mind manipulation does not know that he is a victim to him. The walls, okay, uh, I'm um, sorry, okay, uh, does not know that he is a victim to him. The walls of his prison are invisible, and he believes himself to be free. This one they call, I mean, the person who really do this um, quote now, Adios Hodsley. He said the victim of mind manipulation does not know that he is a victim to him. The walls of his prisons are invisible, and he believes himself to be free. You see, if we check the present Nigeria, people dey under prison and the prison yard come even wide and bigger than kuje prison say the wall sef dey invisible dem no dey see am di wall na di one wey you no dey see wey me and you no dey fit see <laughs> but we are in prison <laughs> no be lie characteristics of an imprisoned war, an invisible prison one you no go fit talk you will be traced and be assassinated mm-hmm. another characteristics be say you go discover say whenever you want to protest both the state and the federal will tell you is an illegal protest mm. and three they will tell you take permission first if police approve and they will tell police not approve so they are all you know prison yard na where you dey know say you are confined solitary eh, confirmation where you know say they keep you for somewhere or keep person for somewhere e no dey move in in movement dey restricted e no go fit see person when he know he go say eh bros how how far na we fit do one small outing na do as i say na do as i say project but today me and you dey see now say prison yard actually dey the country and according to that paper of 1985 the most inhuman government when they ever dey experienced they say not be abacha government not be ibb government but the then head of state Eh, the former head of state Muhammadu Buhari, now President Muhammadu Buhari, say na government na be the one the most inhuman government when they don experience ever since in the history of this country. and they even say they no wan make they experience and that again. time the people ignored the then governor to say mm, nothing dey happen but it's so unfortunate that even after all these things came out even in 2015 we all repeated the mistake well Uh, the sacrifice in the 774 local government actually have a hand in all of these projects. And today, we won't make the same mistakes again. Now, after knowing too well, say, people, when they create invisible prison, no they ever tell you say you did prison and mm. and remember say prison yard now a lot of things they take place for there mm. any inmate please take note of the time so any inmate inmate na person wey dem put for prison when either they are they awaiting trial or don they already go court or don they sen ten ce seven j terms eh, some life and na be inmate now sometimes inmate dey dey swapped for criminals when dem people want from outside to come and do special jobs for dem dem go either assassinate or may kill dem and take dem to some areas where so when the need to kill dey available dey kill and they will just carry the corpse go bury say unfortunately, thing so so number of inmates die today and you no get wetin you wan do about the matter and that is exactly one of the characteristics of the in invisible prison yard wey nigeria dey into today now another invisible prison yard be say your educational system as an inmate the educational system of an inmate dey dey controlled and so today we dey look at the shutdown of the educational system and make we no forget the quote of yesterday say the library might be the temple of learning and if you actually let people access it they they will have more liberation than the war the so-called war afghanistan war kuwait war uh, russia and ukraine war had ever liberated but because nobody wants you to be liberated now look at it if you know one person to be liberated that means the person they inside prison yard true or false true true so now by the time we check all of this we came up with some things this morning we want to start with Lagos State did protest. A mega protest is going to take place today in Abuja, or go take place today for Abuja. But an Edo State protest yesterday, I, I, I tried to pull out some facts from there. And when did they uh, address the chief of staff to the government house, uh, and they, uh, they used this language? I mean, the people went talk. But first of all, I think one of the union uh, person there when they try to address the chief of staff i wan quarrel with you from here oh. i no like the way you talk why you dey collect why you dey remove your hand from this letter is from the national you see they we are answering we are answerable to the national we are you were trying to keep yourself from the fight but that one na my personal quarrel with you but may we come maybe later me and you go look for each other we go quarrel well well next time whenever you wan talk for public take the fight as your fight no be say na message dey send me say may i come give you i no dey inside o no na betrayal it's a political way to escape marking your face but make we look at this thing They make mention of one thing say aau in the protest yesterday something came up They say aau subvention from 270 million when the former government leave the subvention every month the present government bring am down to 41 million number two hey say na only one department only one faculty for aau na im graduate student and every other faculty no graduate anybody how is it possible say na only one faculty dey go school because they say aau is functional they were able to buy that very faculty to be in school ah and number three they come use one matter say the present edo state government suspend unionism of any form in di state so dat make dem no dey hear again di things wey dem do wrong and why dem no wan make anybody tok about di matter. student unionism. both student union and eh, asu eh, state asu and eh, local government asu or even fact even village asu sef. no be you talk say na so pipo wey dey for prison dey do Uh, okay. No, I'm not that. hey, eh, no, you. I, I want. I did bring no, out. I, I try bring out some things when make this matter of protest yesterday. Waiting come out from the Those states protest yesterday. Yes, now eh, they tell you I so. I follow you, my brother. The, all the things we analyze then, now. as at this morning, a leakage of a memo came from NSCDC, Nigerian Civil uh, Civil Defence and uh, I mean uh, uh, Civil Defence Corps NSCDC, uh, uh-huh, and I be their full uh, initials. A memo leak out yesterday, and that memo talk say the Boko boys, ISWAP and bandits don hold meeting finally say dem want to attack five states for Nigeria. One of the states na Lagos, Katsina, Zamfara, Kogi, and uh, Abuja or Kaduna and therefore they now send an emergency to be treated as urgent emergency message say all nscdc's office in in the whole country make dem make sure say dem secure schools and government establishment say attack dey come and yet the same president dey uh, which na which country if you go so when they say they deliver lecture on security wait oh wait so you dey mention president i no understand so na this matter now na make me come meet una this morning my people <laughs> This na the issue Our protest the protest yesterday and pending strike a continuation of it look at the things wey dey ground we don discuss now wetin you think say we suppose at this point dey really the reason say we wan do as a people. Hmm, my brother you know say e get one quote wey you read just now say the victim of mind manipulation does not know that he is a victim to him the walls of his prison are invisible and he believes himself to be free now we dey talk of say see wetin dey go on for our own country the one talk na you say whether uh, president whether na our president now president e go somewhere go do peace um, wetin you call am peace talk. no meet e dey do lecture on security. e go go do lecture on security now i dey talk yesterday person no go fit carry plank for eye you dey blow dust because where you dey go do lecture on security the wahala wey dey ground for where you from comot the whole world dey see am na trailer load trouble wahala na e dey where you for comot you come go where keke napep trouble dey you don see that kind thing before for those wey no even see as in they no even get problem They no get even get security problem then you comot dey give lecture to those wey sit down their own in peace when your own house fire dey i, I no understand because you know say when we first start i say one paper talk am say for nineteen eighty five say the time wey this person dey na the most inhuman government wey dem don see so how you wan take describe this matter now when somebody know say im house fire dey e waka comot e no address the one wey e dey here o e no address the matter o e be like say nothing dey happen everything dey okay i never first see e get one wetin i bin wan ask you when we start this matter when you dey talk say uh, traditional power and uh, political powers i wan ask you whether you don ever see any traditional uh, leader when e be say e go abandon im own people then e go just sit down fold hand dey watch dem dey suffer you don ever see am before any traditional leader when e be say since when dem born you He fold hand he allow im pipo dey suffer and e dey see say things dey happen wey no good for im place he fold hand he no do anything you don ever see am before i never first see am i never first see am before i never first experience am and for political powers and political leaders the only person wey go fit say e see say evil dey happen bad thing dey happen to im own pipo wen e claim to dey lead and e no do anything that person na wickedness na wicked person even father sef no go fit watch im e pikin make bad thing dey happen to am and e no take any action e fold hand look away make the pikin suffer if e wan die make e die dat father dey wicked you dey hear me so mm -hmm. and the good book talk something say wickedness be like wetin they dey call witchcraft na evil something e be when somebody dey wicked na evil e be so wetin i dey try to talk be this now for wetin we dey experience now for this country e don pass be careful to the extent ten e be like say we no get leader na the truth i dey tell you because we no go fit get leader with the experience wetin we dey experience so na when somebody be orphan e no get who dey take care of am anything fit happen to am nobody go talk so for the state wey we dey now for this country we be like orphan why i say orphan e be like who no get leader because if we get leader leader suppose to provide solution na the truth the presidency as a whole na dem be lead na dem we dey look up to na dem dey lead us and just like a father no fit watch im children make things happen to dem na so dem dey watch us things dey happen to us so therefore it's like we no get leaders na so the matter be we no get leaders because if our leaders fit relax fold hand and dem know what to do but dem refuse to do am dem decide to look away dem decide to dey silent as if the thing no dey bother dem as in that means dem no get us at heart i no know you understand me dem mm-hmm. no dey feel wetin you dey feel e no e no mean anything it means we no get leaders. okay uh, my people you still dey to inform me with olayemi and co on inform me number one online radio station this wonderful morning and um, the topic now uh, protest and um, pending strike till we don't fit as at yesterday we raised some questions when help us generate a lot of things from the discussion and as at today we the add join all that was uh, we find out yesterday. And then, as at this morning, we try to pick from state to state. When you hear the ASU, uh, uh, I mean, um, NLC uh, leader or chairman for uh, Lagos State yesterday, you hear the kind of things when he raised, you go discover, say, so many things they ground. And because of that, right now, that is sick that they try to put up that they say there is a bill they need to push for a bill but the very very very rubber stamp cellophane stamp house of assembly national house of assembly go gree answer mm. Now here now the question dey because they say that they push say they want as eh, to say we want make our entire eh, eh, politician make dem make sure say dem stop foreign education that bill the question be say wey the president when he go sign them? wey di senator wen e go sign am and as at dis morning uh, yesterday uh, there was a move but uh, no be very large majority actually support di move of di impeachment of mr president but i tell dem say to me na very wrong approach if you dey impeach president you sit down with your own younger brother how e go take answer how e go take work first you impeach di senate president who who now make him turn be able to make you put up somebody when he go work to sit the guy up or he waka come back for office exactly or you tell us who he be but you no go expect say person wey he and him husband just finish discussing now just finish the husband just do transfer to am you wan dey tell am say your husband is a goat e go chop your ear because the wife is happy at that moment when e don say alert you no go expect say you dey discuss the younger brother of a governor when you dey discuss in the presence of a younger brother of a governor when just give a brother an suv this morning in the afternoon you dey discuss a matter with am say this man no dey try na how slap go take reach your ear na you dey fine so wetin i wan make we quickly do this morning be say if we look at the states all the governors in every state dey try to crush unions because they no wan make dem reveal wetin they dey do and even all these unions too don go stain their hands in the course of their own election They don dirty their hands hmm. anyway that one na matter for another day hmm. but let's look at it how you go dey sit down wake up in the morning from two hundred and 270 million you reduce subvention to forty one million how you say make the school survive because dem no wan make the school survive that be the matter so see this thing wey naso dey talk so wait that na, means na very good thing that means true true dem no wan make the school go, survive if you go the school you for let school stay i first talk am yesterday i say these people dem no go dem no know the value because dem no go na say power reach their hand sake of say many of dem now dey buy paper some of dem their own fire enter some of their own loss na be the matter so because of that they no know the value of wetin they dey call education so that is why they no even care about the system and everything dey go down so some of them now their children no even dey country here They no dey go school for here so e good make dem ban every oga patapata wey dey office pikin to go school for outside no be even who dey office all of all of us say the whole nigeria na all of us every nigerian must school for here if you no school for here your certificate keep it keep it e no dey valid for dis country we no know you no go fit wear any position true make dem do am like that. if you do your first degree here your papa dey office you see you say you dey do your first degree here e no support education Uh huh we go dey suffer am together exactly because if their children dey here they no go allow this. system to suffer they go fit let you but okay another angle when i dey look this matter i get this quarrel when i dey quarrel with our parents mm. i'm sorry to say but na the matter when i no like for inside the whole of this crisis mm. na im be this our parents no try as at yesterday we suppose buy water buy things go give us so and uh, uh, ASU, uh, um, and NLC, uh, TUC, and all of them went join in the protest yesterday. For instance, yesterday protest they go on. Mm the parents of the children wey dem dey protest for dey political meeting dey wear their face cap and their jersey and their and their souvenir dey wear am dey begin dey use the same two political party and the very political party wey even dey dey dey wear their shirt up and down that year same yesterday that their own dem dey do. you know why the victims of mind manipulation <laughs> okay. does not know, know that is a victim <laughs> to him the walls of his prison are invisible okay. and he believes in himself okay. na be the problem. <laughs> honestly you try o oh. you <laughs> really do a good work but but my people if i am kept in a if i dey for prison when i no want make i dey i no fit take decision say i no wan be part of this prison, prisoner therefore i must drop the i must do prison break. abi na prison break no wan do so. so I think Nigerians need to do prison break. Exactly. Not be Kujeo, no, no. No, no. See, when we they talk about prison break, the, the manipulations, manip, mind manipulations don't already day. People don't they manipulate their minds of even parents against their children. Because if protest day because of your child and you, the mother and the father, go political meeting yesterday, mm. that means somebody don't, you know, you understand what I talk? Somebody don't brainwash you. You know, they reason the way you they, suppose reason. Yesterday, again. the thing they pain me e dey vex me the thing make me dey feel so bad e be like say make i slap person father because i can't imagine say as at yesterday because of my daughter now for instance they dey protest hmm. say why they no allow my child dey school me go go hold political meeting for the same political politicians wey no make my child go school how you go take win election ah, as I that yesterday i go hate myself to be a father hmm. i go hate myself to be a mother i no even suppose open my mouth talk say i be uncle to anybody. In fact, to the indigenous people of Nigeria, I, it could make we ask ourselves this question When will you be ready to be set free? Or when will you demand your freedom? And how long you go want May they keep you for inside this invisible prison when you constantly they encourage to stay? you know say yesterday eh, oh, It be like say i dey stammer Yeah, eh, eh, yesterday i get information when you reach me yesterday you know say people they always dey send information to us sake of say we they do check check information wey reach me yesterday be say for um, benin um, what do i call am benin city edo state for benin city for edo state mm -hmm. e get uh, whether they say they do protest form of uh, rally yesterday uh -huh. say some youths come carry sound system put for motor just dey go round the city on their own just dey go round the city dey announce to people say the time is now make everybody make sure say they go do their pvc to make sure say they fit change the situation you dey hear so yes this na wetin some youth take upon themselves because from the formation the things when the person wetin dem talk okay yeah i, I think i I, yes. I, I dey privileged to get that uh, picture yes. yesterday okay. of the young men they sit down for about four different vehicles carry speakers and they come yes. dey announce to people say if we wan correct this thing o go do your pvc if you don do go collect if you never collect go collect the one wey you don first do before they say na all those kind so somebody send me the video okay. of the young boys yesterday um, when they on top of um, some cars when they come dey take do the thing. It, yeah, on their own. That was their own additional protest to a way to to, to help boost the protest of NLC, uh, TUC, and all of them that, as at that yesterday, yes. uh, and even aviation and, workers. Now, good one, now yeah, good one. That one a good move because if every one of us actually we can realize say, now true we the invisible uh, prison where we need to come out from. Now so now the step we need to take be that because those na the ones wey be say they, they don already know say no be this place e no free we need to free ourselves dem don know and that is why dem dey also take the pain and sacrifice to make sure say dem let others wey never know to know say this place wey dem dey so dem no free and dem get the right to go out of the place you understand mm-hmm. so na very good move na those eh, young people dem do dat eh, yesterday and i encourage say make every nigerian do the same and the truth be that and i i as the according to the person they still talk say dem dey talk they dey say wey what whether na uh, eh, according the you know say the recording dey say what shall it profit you if you sell your vote and suffer for four years na the things when e be say e play for the rally na it be that what shall it profit you to sell your vote for 2k and suffer for four years <laughs> that one na very good one so uh, as we dey talk this morning my people true true this country dey for invisible prison as in the people dey for invisible prison when e be say dem no dey see the walls because when person dey prison person wey be victim e no dey know say as in e e e no dey get freedom to do anything and na only uh, eh, wetin dem dey call am you go dey under control of people against your own will na be wetin we dey experience now for dis uh, eh, country we dey see the hardship everything wey dey go on the way dem take dey control things you know tomorrow you go wake up dem tell you say fuel na na two hundred naira you no get choice if you no wan buy na be say either your motor no go move or you no go on your generator because patapa no be say dem even dey give you light. you see another form of uh -huh. imprison so, people yes, economically. so yes na everything just dey go up like that so so many things wey be say we dey experience wey be say e no dey give us joy for our own country for here ah my brother enough is enough. okay my people you still dey lis ten to inform me um, A uh, business and lifestyle program inform me with Olayemi and Co. And uh, what we discussed today is a, a, continuation of the topic of yesterday when it be um, the protest, ASU protest, or uh, NLC and ASU protest and pending strike. And then uh, today we they add join um, uh, the bill to make sure say no foreign education go dey allowed by nigeria ban foreign education the same way you ban the issue of rights coming into this country exactly and we don see the invisible prison yard controller dey outside the country right now dey do a uh, uh, security lecture to countries when even get security in dey lecture them on how they go fit get security when even as we speak eight soldiers died Uh, uh when for national guard or the uh, invasion when the school where uh, lawyers for the do graduation and all of those stuff nigeria law school for buhari don carry their graduation ceremony now comot for that center go another place now say dem wan for do graduation because of attack yes nigeria nigeria law school for abuja for abuja don carry their graduation ceremony because people dey wey suppose dey call to bar as at today but they don't carry am come off and don't forget say the same capital territory yesterday um, i mean uh, for the past many days now don't ban unitary school to make sure say they carry their children everybody gbaga with your child because exam no go hold again of because of saying they no go kidnap the children and this thing will make me remember Waiting the governor of niger state talk april last year He say if the community the local government that is two hours to abuja they don take am over and they don put their flag there hmm? yes he use the language april last year na the man tok am and as at today abuja is already being attacked He said if as at last year april as i dey talk to say as i dey talk to you now the women in that local government dem don drive their husbands comot forcefully take over their wives and they don't put their flag there, which means it's now their territory, mm. and it's two hours away from Abuja. On when you they drive, whether you run, you no run. Now two hours, you go take reach Abuja. He said, then it means Abuja is not safe, and he now use another language. That is the governor of Niger State, the sitting mm. governor, Ikuben governor. Yes. He said, I have been trying to make sure I do a talk with the president and the presidency on this matter but the matter no dey go anywhere e mean say even abuja no dey safe o oh. today abuja dey safe just three days ago eight soldiers die four sustain injury very very bad injury and they dey battle with lives right now i think about two dey on icu uh, intensive care unit now wetin make me dey bring out all these things na this idea of we go pretend say we no dey see edo state sit down now dey look say dem no dey see di city govnor remove hundred and uh, about twenty-nine million yes because uh, 40 uh, minus uh, seventy, i mean seventy minus if you minus forty from that is about thirty, then plus one. okay so about two hundred and twenty-nine million naira comot for subvention wey di school dey get dey fit take develop in case they want to do anything now reduce it to 41 million the people dey silent one department dey do graduation one faculty graduated student every other faculty dey at home They say na only that faculty na it come be aau and now when the school protest they say they ban unionism then choose a vice chancellor for them give them uh, uh, anyway maybe very soon one person go just go buy aau sure they go just make they just close down the school and then no they con suspend they because suspend I, unionism in that school because they talk say how you go They do this kind of thing now the federal government of nigeria Chris igige don dey lie to federal government all this while and finally the government governor the president say okay oga igige stay away from this matter we don't choose people to come see to it now protests don't come and very likely as from tomorrow they say there may be three days warning strike which may likely turn indefinite strike in the entire country mm. now if we shut this whole country down these people don't stockpile money they can be making withdrawal they don already change the whole the whole nigerian money into hard currency go keep in fact into currency nothing hard about the matter na the way my money be na so their money be to them so nothing like hard currency which na your own come be uh, uh, soft currency. not be person not be, not be person call am say e hard not be person call am hard. that language i no go dey nobody dey use it na in my presence again na person na add value to am na na when you call your something rag dem go help you use am clean ground. okay our so, money get value. therefore the indigenous people of Nigeria, think very hard this morning. Invisible prison is now around you, walls that you are not seeing, but your people are being deleted, killed. Educationally, they are being killed. Economically, they are being killed and kept hostage. And then when they see again, say even socially, lives have been taken. That they harvest human being every day. You can imagine that it got to a point then they harvest human organ they send to china for mail and you come dey ask yourself question say na this same country nigeria na all these things dey happen people go when they don kidnap them, finish They go come send their parts to another country to do wetin They go use and prepare something send back to you you go dey take the thing for here no know say na your blood na your elder brother or younger brother property na you dey chew for here as foreign food I won't beg una this morning. I won't beg. I never round up, but I go beg. Indigenous Nigeria, go and learn to liberate yourself. If you feel liberate yourself, nobody go put you for invisible prison when they go dey manipulate their brain to make sure you do their bidding. Parents when they wear souvenir cloth of on, and and and t-shirt and then uh, what do they call am face cap i no fit tell you like as i dis morning all my check check yesterday round all the states i no dey happy o When i dey see political meetings dey go on yet asu dey on di street nlc dey on the street because of your sons and daughters you no join them. if we calculate the number of children wey dey home no be their parents actually dey that protest yesterday e dey very sad The indigenous nigeria time has come for us to wake up Uh, madam ikekwa time don waka make you no come waka leave us uh, make you talk um, i know say you get some other things to say before we go round up and then waka comot this morning Um, this matter eh wetin be your advice right now wetin be your wetin be wetin you wan tell the indigenous nigerians wetin you wan tell the market woman wetin you wan tell dat mother when he carry that politics so hard He no care whether e pikin go return back to school because as they are returning any day when they return they go pay school fees again oh. the the woman no care on how he take take loan from those loan loan sharks and then he go come come come begin dey say na debt im dey pay since im pikin dey school ah, you should understand government no dey give grant for education yet they dey punish the people when they go suffer bring di money government never give loan out at all to anybody say take this loan use am go school when you finish work in so so place to pay back what you have done yet na dem dey punish people when dey pay and dey suffer yet taxes are being taken there are so many things when i no wan just put my mouth this morning so abeg try and talk to our people. my people, una dey hear also the truth be say una wey dey go political rally up and down maybe because somebody don give you money uh, eh, dem don give you some some small small money wey dem share give you you don dey wear polo and face cap dey follow dem up and down people wey you no even know people wey e be say you only you know say these people dem no qualify we no want dem you still dey dance follow dem from one place to the other sake of say dem wan share something give you my sister my brother consider your future and the future of your children consider where we from dey come consider where we dey now consider wetin we don go through you wan continue like this this thing never tire you how long we go continue like this na when our president when people when dey take vote our president e come go one place wey dem dey call our headquarter for abroad dem dey call london dey say e go take treatment na since when e take go na that time na me no reach because me no know wetin dey go on now my brother i no know wetin dey go on now because i never first see at least i no be omomo again i don know i don dey see eh, our eh, leaders wey don dey come since our president dem wey dey come since when dem dey do something their wife go dey corner with dem dey plan another thing follow how e go take benefit women and even children the part wey dem wan still play dem dey always dey play am follow dem we dey see even the last one wey comot we know how the woman wey im wife still say dey follow am dey also make sure say things work out because most times forget this matter wey we dey talk so you know say when we dey do something when men dey do something dey say behind every successful man woman dey dey beside am e get some things when e be say you go dey even dey do as we all of us dey shout now dey say the man no get conscience but e get wife wey put for house when dey when e be say even when the man dey put cotton for ear e no hear him wife go say ah all these sharp people dey shout so even your special adviser advice you no go take the woman fit tell you say ah all these sharp people dey shout so make you lis ten o e go still talk to you e go support you e go bring the matter to play but for this one i no know whether na home alone because eh, for the other side dat side don silent we no dey hear woman voice again we no know whether i no understand wetin dey go on because if person come be like that and he say im dey lead us we dey try to tell us say this person e get how e be because if we no want make this matter the condition wey we dey now make we continue like this we have to make take action now and how we go take take action na to make sure say everybody go get your pvc instead of you dey jump from one political rally to the other dey follow who you no know go get your pvc and put your ear down and open your eyes to know and see that person When baba god wan send come for us when we go vote for when go fit liberate us that indigenous person from this our obodo nigeria wey get this country for heart wey wan serve nigeria with all im heart with all im might wey wan dey faithful loyal and honest that person na we wan vote for because all these people when you dey see all of them dey put name put picture for paper now just look them just watch them make you see how dem dey so many of them na great grandfathers wey suppose to dey take holiday for house dey rest dey say dem wan come be our president you wey be mama you, you wey be papa you still get parents for house if your parents dey for so so so age from seventy years your parents dey house you know how you dey take manage dem difference no dey nobody be superhuman you get parents of seventy years for house you know how you dey take manage dem dey call you tomorrow papa no well mama no well una dey run up and down hospital to hospital una know how dey take dey manage dem some of dem dey talk out of point na na the correct word for im mouth una know how na take dey manage dem some of dem don enter seventy-five dem no get word of their own again na children dey give order to dem una know how dem take dey manage dem so nobody be superhuman so if any leader wey be say e dey for that age range and e dey come dey say wan come be leader be rest assured say na small pikin go dey manage am na figurehead e wan be for there and e no go get word of im own because we go still continue to enter the same wahala when we dey so so therefore we no need such people as leaders for this country anybody wey be papa and grandpapa make dem go take retirement make dem go sit down for house dey rest dey take care of children na there be their position and make dem allow the youth take action leadership seat no be seat for bread and butter na work position na e be leadership na position of action not be for old person not be for aged elderly person wey don wey no fit carry himself na for youth wey get energy stamina to work my people, dey say na wetin person comot eye na im mate do pass am well na here i go talk reach for today o make i just waka comot because time don go before time go waka leave me my name na sandra ikehua. okay <laughs> my people i dey i try to allow her make she pour everything wey don dey because as a mother uh, you know say there is this feeling when mothers dey always get a special feeling for ch- their uh, children uh, yes this Now, your business and lifestyle program informing with Alayame Abugang, Alayame and Co. And <laughs> uh, on the platform of Inform Me, number one online radio station this morning. And waiting with the discourse now, protest and pending strike. Uh, some things went on come up from the matter since yesterday night we start time and we, today we they try round them up and message to the indigenous people of nigeria this morning it good make you understand say the mind of indigenous people of nigeria don't they manipulated all this way, and today it would make you understand say you day inside prison and the chief prison controller the controller general of the prison yard they always they head you as your friend and you know they ever know say a day as your enemy because of this, all the political guys when they around you they are only workers for the same set of people when put you into the invisible prison yard your life no go mean anything to you again until you discover say the same people wey you dey protect na the same people come kill your father for house must you die before you know say e don tey and if you you can't correct anything in your grave you no go fit make correction once you don go therefore i wan to beg the indigenous nigerians this morning wake up from your sleep like as we talk am when we dey discuss the difference between political power and traditional power this morning we say the traditional fathers and di indigenous nigerians make una remember say the nigeria wey we dey discuss so is your arc and you na you be the knower wake up take charge of your arc otherwise these people go open the door down and flood will take it from you you know wetin i mean by that, i no need further interpretation to that language and remember the information where you hear and use na be the power where you get to take command for the situation where you find yourself or when somebody forcefully puts you and so the invisible prison where you define find yourself now in this country called nigeria When did they try to turn into afghanistan by 16 different people or countries when they dey to fight you to take over your indigenous land your education your economy your social life This morning wake up and take over so that these enemies will be flushed out, whether they be your cousins, flush them out so that you can take over your own ark. And at the end, anyone you allowed into the ark will obey the law of Noah until the day when the ark will dock. My name na Adeomo Akawa. They use this opportunity to thank all who listen to us this morning. But make no forget, say we still need your sponsorship. We need your uh, assistance. And you can always reach us on message, WhatsApp, and SMS through our social media platform at Informe Radio and on WhatsApp and SMS, use uh, 09055488311 and any other number where you find for there to always send us a message and then we go see how you go feed the assist us to reach our permanent site because we we get interest to reach everywhere to take find out things when they even they happen for your community but if the resources no there we no go feed do all of this work Now, thank you as una take, take time to listen to us today. Make me not go anywhere because the program family, I mean family things, they come your way soon.